ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutaguma basuhuza mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya ingingo z'ingenzi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu umunani bahitanywe n'inkongi y'umuriro yatwitse inkambi ya mushonezo y'abakuwe mu byabo n'imyuzure abaturage rero bari bari muri iyo nkambi ni imiryango irenga magana atanu nta n'umwe wabashije kurokora ikintu na gitoya muri iyo nzu muri ayo mazu yabo yose yagurumanye kanani jonathan ni umwe mu baturage ba kaleha babonye ibyo nkongi y'umuriro umuryango sedeawo wemeje umunsi ntakuka wo kohereza ingabo zo kugarura ubutegetsi bwa demokarasi muri nigeri naho mu makuru y'imikino esipanye imaze kwegukana igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore itsinze ubwongereza igitego kimwe ku busa amakuru arambuye ni mu kanya gato umuryango sedeo w'iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba mu mpera z'icyumweru wemeje umunsi ntakuka utaratangajwe wo kohereza ingabo kugarura ubutegetsi bwa demokarasi muri niger mu gihe imishyikirano yaba inaniranye burundu sedeo yavuze ko itazaguma mu mishyikirano y'ubuziraherezo n'abakuru b'igisirikare cyaretse ubutegetsi bwa perezida mohamed bazoum ni nyuma y'inama y'iminsi ibiri yahuje abakuru b'ingabo mu bihugu bigize uwo muryango bateraniye akara muri ghana aho basuzumaga ibikenewe ngo bohereze ingabo muri nigeri n'uburyo bukwiriye bikwiriye kuzakorwamo komiseri wa sedeo ushinzwe ibikorwa bya politiki amahoro n'umutekano abdel fatu musa yemeje ko uwo munsi wumvikanyweho ariko atari buwutangaze gusa avuga ko amarembo agifunguye ku nzira y'amahoro kandi ubusanzwe ariyo yifuzwa gusa abakuriye igisirikare cyafashe ubutegetsi ku ngufu muri nigeri ntacyo baratangaza kuri iyo ngingo ibyinshi mu bihugu cumi na bitanu bigize sedeo byiteguye gutanga ingabo zo koherezwa muri nigeri keretse mali burkina faso guinea na cap verde nk'uko bitangazwa na sedeo nyine uyu muryango wamaganye rugikubita ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri nigeri ribaye irya karindwi mu myaka itatu ishize kuruta uko wabigenje ahandi hose byabaye muri icyo gihe wari waravuze ko utazongera kwihanganira ihirikwa ry'ubutegetsi ahandi aho ariho hose mu bihugu biwugize ariko ijambo ryabo ritangiye gukemangwa muri mali abantu bitwaje intwaro bateye muri kimwe mu byaro bigize akarere ka mopti kazahajwe n'ibikorwa by'umutekano muke bahitana abasivili makumyabiri n'umwe nk'uko byatangajwe n'ababibonye mu mpera z'iki cyumweru umwe mu babibonye utarashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko aba bataramenyekana baje bagambiriye icyaro cy'ahitwa yaru hafi y'umujyi wa bandiagara avuga ko uretse abo makumyabiri n'umwe bahasize ubuzima abandi cumi n'umwe bakomeretse ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ntibyahise bishobora kwemeza ayo makuru nta tsinda cyangwa umutwe uwo ari wo wose wari wigamba icyo gitero iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke ufitanye isano n'imitwe y'iterabwoba ya al-qaida na leta ya kisilamu byashinze imizi mu majyaruguru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubwo abo mu bwoko bw'abatuwareg bashakaga kugira igihugu cyabo cyigenga kuva icyo gihe imitwe y'abitwara gisirikare yakwiriye mu karere ka sahel yigarurira ibice bitandukanye ihitana abararwa mu bihumbi ikora mu byabo abararwa muri za miliyoni ibibazo by'umutekano ukomeje kuzamba muri mali byabaye urwitwazo rw'ihirikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu inshuro ebyiri zose kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abasirikare bahiritse ubutegetsi bacanye umubano n'ibihugu by'uburayi na amerika basaba ubufasha ku bacanshuro b'abarusiya kuba mu kwezi kwa gatandatu baravuze ko ingabo za onu zishinzwe kurinda amahoro zigomba kuhava byateye impungenge abatari bake ko iki gihugu gishobora kurushaho kugira ibibazo by'umutekano muke
washington ijwi ry'amerika ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riravuga ko icyiza cya korera cyadutse mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo diane ninahazwe akomeza inkuru unicef ivuga ko muri uno mwaka muri rusange abanduye iyo ndwara mu gihugu cyose baba baba ibihumbi mirongo itatu na kimwe n'amajana ane muri abo bayanduye benshi nabo muri kivu ya ruguru ibarizwamwo abanduye bagera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana ane mu banduye harimwo abana bari munsi y'imyaka itanu bagera ku bihumbi umunani nk'uko unicef ibandanya kubivuga ico kigega ca onu cagize kiti na kaga unicef ivuga ko ibiharuro yatanze ibikura mu bushikiranganji bw'itamagara y'abantu abantu muri repubulika ya demokarasi ya kongo shameza abdullah umutunganyabikorwa w'igisata kijejwe ubutabazi bwihutirwa mu ishami rya unicef rikorera igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko hatagize igikorwa mu mezi ari imbere ikiza cakorera kizokwiragira no mu yindi micungararo ya kongo yari imaze imyaka itavugwamwo ico kiza korera twibutse ko yaheruka kuvugwa muri kongo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abayanduye bashitse ku bihumbi mirongo itanu na bitanu abo yahitanye nabo bagera ku bihumbi cumi na kimwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire amakuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abantu umunani bapfuye abandi bane barakomereka nyuma y'inkongi y'umuriro atwitse amazu arenga magana ane mu nkambi ya mushonezo y'abateshejwe ibyabo n'imyuzure muri karehe ho mu ntara ya kivu y'epfo bamwe mu baturage baravuga ko uwo muriro watewe n'abana bari batetse inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo uri uvira iyi nkambi ya mushonezo yari icumbitsemo n'imiryango magana atanu iri muri metero mirongo itanu uvuye ku biro bya teritwari ya kalehe amazu arenga magana ane yari ayigize yubakishije ibyatsi andi makeya yubakishije za shitingi yose yahiye arakongoka haguyemo abantu umunani abandi bane barakomereka kanana jonata ni umuturage wa kalehe yavuganye n'ijwi rya amerika ari ahabereye inkongi y'umuriro abaturage rero bari bari muri iyo nkambi ni imiryango irenga magana atanu nta n'umwe wabashije kurokora ikintu na gitoya muri iyo nzu muri ayo mazu yabo yose yagurumanye imyenda yahiye ibikoresho byo mu nzu ibyo kurya bahembwaga n'imiryango itegamiye kuri leta byose byahiye nta na kintu na kimwe bafite ubwo bari kurara hanze ntibafite ibyo kurya ntibafite ibyo kwiyorosa yewe ntibafite n'aho baryama nta kamatera nta n'akabashe byose byahiriye mu mazu nyine abantu bariho mu buzima bukomeye cyane ubwo nyine abo bapfuye nabo leta yakoresheje kuruwa ruje izana ibintu byo kubashyiramo ubwo aya masaha nibwo bari gutegura ukuntu babashyingura undi wabashije kurokoka iyi nkongi y'umuriro ni hakonkwa ruhira umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu uyu yari aherutse kurokoka ikiza cy'imyuzure cyibasiye ahitwa nyamukubi tariki ya kane y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ubu akaba ari mu nkambi ya mushonezo yavuze yuko iyi nkongi y'umuriro ibasize iheruheru
turi kwibaza ibyo dukora twarokotse umugezi wa nyamukubi tuza twari tubamaze iminsi none abana bahiye n'amazu turasaba ubuyobozi na leta kudufasha kuko turi kurara mu ibarabara
john hanakle bahati ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'irindwi nawe yari muri iyi nkambi ya mushonezo uyu ari mu barenga magana atanu bari muri iyi nkambi babuze aho bacumbika ubu bamwe bakambitse inyuma y'urupangu rwa seni abandi inyuma y'urupangu rwa teritwari mu gihe abandi nabo bari munsi y'ibiti
ibyo twabonye mushonezo inzu zarahiye nta kintu twavanyemo amasafuriya yahiye n'amasahani abana umunani bapfuye ubufasha dusaba ni uko leta ko yaduha aho tuba ikatwubakira ndetse ikaduha n'ibifungugwa thomas bakenga ni umuyobozi wa teritwari ya kalehe avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko abo bantu bahiriye muri iyo nkambi ari abana bari munsi y'imyaka itanu abayikomerekeyemo bagera kuri bane ari abantu bakuru
twatakaje abantu benshi abana bahiriye mu mazu ibyateye impanuka ntibiramenyekana uyu muriro ushobora kuba wizanye cyangwa bazanywe n'abana bariko barateka uyu muyobozi wa teritwari ya kalehe avuga yuko iyi nkambi y'abateshejwe ibyabo ihiye mu gihe leta yarimo yubaka amazu ahitwa rwako na mushonezo azatugwamo n'abakuwe mu byabo n'ibiza byibasiye abatuye nyamukubi na bushushu mu mezi atatu ashize uyu muriro utwitse inkambi mu gihe mu byumweru bibiri bishize mu mujyi wa bukavu naho umuriro watwitse amazu mirongo itanu n'ane ipanze imibare itangwa na leta ya kongo yerekana yuko mu myuzure yibasiye nyamukubi na bushushu ho muri teritwari ya kalehe mu kwezi kwa gatanu yaguyemo abantu barenga magana ane abandi ibihumbi bitanu baburirwa irengero vedase ngabo ijwi rya amerika uvire
muri isanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro kombo takisi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
bakiliya bangu muko bien Uh, vrema mi nawashukuru sana kuchagula kombo taxi e, me nilikuwa naomba munisaidie tu munipatie tu dakika kidogo tu 5 minutes niko nenda pale mbele kukioski ko bia mi nenda faa bibiko urgent vrema munisaidie nafika mnarudia sai sai ahubwo batinze ihute ihute ihute ihute shofe shofe uzunzaniye amazi sha uzo gukoza hakuna shida mama eh ndakurihira rimwe n'itike unzanira yakanye ndiye ndiye oya we genda ufate igihe cyose ushaka rwose ntuze udakemura ibibazo byawe gusa zibihera ko narimo kuzibona wa mugabo ibyo uri kurarondera muri kofure ya shoferi n'ibiri gusa ibyo birakureba kubera iko uri kurasopa mu bintu by'abandi kandi ataruhusha wabironge aho shoferi yakwemereye ibyo reka gusopa ibintu by'abandi ariko winkora gusa cyega ariwe none reka winkora mugabo winkura ishati utanegisha ishati umva inyuma ariko
urondera y'ikibazo ariko uko ndimo gushaka ibyangombwa by'ino modoka hari ubwo ubonye ngewe ndimo kumwiba ubirondera kwiyikiwe uri mu nzego zibijejwe ariko nzifashe mva nazishwanyaguza bifata nkabinyuza mu idirishya nkabirengereza mu mutwe harakomeye neza wewe hadakomera se nca ari na perimi imbonye y'uno mukobwa nabikanjakanja wenda nkabimira bunguri ntacyo bimbwiye ngewe icy'ingenzi ni uko kano kanyabugo kazi nitugera ahantu hari bariyeri ntabwo karenga bagasigarane ariko mana yanjye icyo kibuga ikurahe wewe mu mutwe wawe aho mu mutima wawe harabuze gushikaho ushobora kwipfuriza inaba umuntu ingana gutyo nta n'ubwo bufise bwo kuvuga ibintu nk'ibyo ubwoba ngewe bw'iki aka kanyabwo kazi ndashaka kukaryoza ibyo bene wabo badukoreye twebwe abacuruzi b'imuhumuro ni abantu batubuza kwikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kagombe kabizire rero mana yanjye erega nicanye n'umusazi kuki madamu ewe kake sinabimenye kare umva madamu ndagusabye izi nyangabera mazibugo ntukazigire impuhwe dore nk'ubu nanjye nakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko nkanyuza ibicuruzwa byanjye mu mazi none ubu bucuruzi bwanjye byose byaragiye birafatwa n'abari babitwaye bose barafungwa kandi bikozwe na bande abashenzi b'ibihugu urumva batagomba kubiryozwa urumva ibyo bintu atari ubuhemu niyo mpamvu nanjye amahirwe yose mbonye ngomba kwihimura nihimura ku kanyabugo kose ako ariko kose mbonye urumva amahirwe nk'aya ngaya natera inyoni none wibaza yuko ubwo bucuruzi bucisha ibidandazwa mu mazi ari we wenyine wabikora abanyamuhumuro bose byatugezeho ingaruka nanjye nacisha ibidandazwa byanjye nawe urumva utari umunyamahanga se atari cyuzira ahubwo rega n'abanyabugo nabone hariho abo byakoze gerayo wimbeshya madamu igera rwose izo ngingo zadukoze ko tweza ariko rero umenye yuko ata muntu n'umwe ashobora kwitirirwa ibibazo byose biba muri aka karere nk'uyu mushoferi uri kuramurenganya kabisa niba atari we ni bene wabo bose kandi ni kimwe ni amakosa yabo rwose nta ruhara na nta munyabugo urengana ubaho wa muntu we abanyabugo ni ba nyirabayazana n'ibibazo byose turimo ubu ngubu muri aka karere ngo ngwiki none
bakiriya bangu ya nikaza hamkuchoka vrema mimi naomba msamaha eh munisamee vrema mtu mwenye alikuwa na madokima ni tungepasha sinye alienda kutoilete basi najua vile akakawia, mu- naomba msamaha, mnisamehe.
none m- mukuva muri gare murinda gusinya ilikuwa tu ine petition petition ndiyo muriko musaba iki mbona mbivuga rwose sibyo nakubwiraga madamu abanyabugo bose iyo bava bakagera n'abantu bakaduruvayo ba- nibo bateza ibibazo aka karere rwose hapana ilikuwa association ya bashofere tulikuwa tunalomba se bafungule bafungule njia ya mumai juu batu bako napitisha mubitu nao bapite juu irahisishe biashara ya kufrontiere juu batu unaona banatoka banaingia eh, Ah, ah, eh, eh, ibyo ubivuze kuyiki Eh.
kugira amazi Naramuwe pe babwije ukuri sinzi ko abanyabugo burya nabo bakwifuza ko habaho imigenderanire n'imihahiranire ikoze mu bwumvikane n'amahoro shofe rwose nabibeshyagaho pe ntarabifashe nabi rwose mubabarire pe
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu rwanda mu mpera z'icyumweru dushoje abategetsi b'inzego zitandukanye bahuye n'abaturage bo mu karere ka rubavu mu biganiro bigamije gusubiza bimwe mu bibazo abagizweho ingaruka n'ibiza bakomeje guhura nabyo dore tuyishime yari ahari ni ibiganiro byibanze ahanini ku ngaruka abaturage baheruka gukorwaho n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka bakomeje guhura nazo byabereye mu murenge wa nyundo abaturage b'ingeri zitandukanye bari bateraniye mu cyumba cy'ahabereye ibiganiro abandi nabo bicaye hanze bitewe n'uko bashaka kumva icyo ubutegetsi bw'u rwanda buteganya kugira ngo basubire mu buzima busanzwe mu bayobozi basuye abaturage harimo abahagarariye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu minisiteri y'ubutabazi bwihuse mu rwanda inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba ku ikubitiro ibibazo byabajijwe byibanze ku mafaranga y'ubukode bari barahawe bakiva mu nkambi mu kwezi kwa gatandatu yari agiye kubashirana bibaza kuko bazakomeza kubaho uyu ni nsabimana emmanuel umuturage uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ufite umuryango w'abana bane n'umugore utuye mu murenge wa nyundo twari twarakondeje ntabwo bari baradukura mu mazu ariko ikibazo cyari gihari n'ubundi bari bageze igihe cyo kutwongera kutwishyuza urumva ko igihe iyo mu nyirinzu wagubwiye ati ngeneye andi mafaranga nubwo aba atagukuye mu nzu ariko aba ari kukwishyuza n'ubundi aba ari kuguteguza abandi baturage nabo bavuga ko kuva basenyerwa n'ibiza by'imvura nyinshi byabibasiye nta nkunga n'imwe bahawe yewe bamwe muri bo bagiye gucumbika ku bavandimwe amazu yacu rwose kandi ari aho twategereje n'ibyo kurya twarabibuze twaje mu nama nga gutya bagasubira ngo ibiryo ngo biraza ngo biraza tugasigara tugaheba bamwe babahaye amafaranga abandi babaye ibyo kurya twibwire kazaza kugira ngo tubigenze gutya munyagisenyi jean de dieu uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ufite abana umunani n'umugore wo mu murenge wa nyundo amaze kwibasirwa n'ibiza inshuro ebyiri zitandukanye avuga ko nyuma y'uko asenyewe n'amazi ku nshuro ya mbere yongeye kubaka nyamara ibiza bikongera bikamwibasira icyo asaba ni kimwe rukumbi yongeye gusenya amazu yanjye abiri y'icyo gipangu ubwo butaka bwo mfite ubu buha- mbaye agaciro ni miliyoni makumyabiri ngenda nasabaga rwose pe mwanyimure rwose murebe uko muza aho muzanduza kuko sinakenera guta- gusiga ubwo butaka kandi bw'amafaranga menshi ariko bumaze kunyura mu kaga bayobozi rwose indomwa nziza ndasaba njyewe rwose ku giti cyanjye ko mwazahanyimura uyu bwana kwera na sitazi uri mu kiruhuko cy'izabukuru nawe n'ikiniga cyinshi avuga ko atabashije kwikodeshereza inzu y'ibihumbi ijana we n'abana be babamo sinkidahomba ndakodesheje kuva mu kwezi kwa gatanu kuva uwo munsi ibihumbi ijana baje muri mahugurwa ntabwo nshobora gupfa kubibona Bamwe mu bacuruzi bakoreraga muri santire y'amahoko baherutse gufungirwa amazu yabo y'ubucuruzi nabo ntibatanzwe muri ibyo biganiro by'intumwa za leta n'abaturage bagaragarije ubuyobozi ko batewe impungenge n'amadeni y'amabanki bagiye bafata bityo basaba ko bafatanya na leta kubungabunga umugezi wa sebeya wabaye intandaro y'ibiza kuko ubucuruzi bwabo aribwo nkingi ya mwamba mu mibereho yabo haba hakorwa ibishoboka byose kugira ngo turwubake neza turukomeze ariya mazu y'ubucuruzi abe yagumaho kuko aradutunze adufitiye akamaro kenshi mu gusubiza ibibazo by'abaturage bo mu karere ka rubavu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean claude musabyimana yamaze impungenge abaturage bari barakodeshejwe na leta ko izongera ikabakodeshereza ubwo rero umuntu wese amafaranga yo gukodesha inzu azashira ya mezi twamuhaye tutarabona igisubizo cy'aho aba muri kubyumva tuzongera tumukodeshereze kubera ko tugomba kugira gute gushakana iki igisubizo icyo nicyo cyumvikanyeho Um- mutuze mwe gushurashura mwumve ko twe- nicyo leta yanyu nicyo mwayishyiriyeho muri kubyumva abanyarubavu icyakora abaturage basabaga uruhushya rwo kongera gusana amazu yabo bakumiriwe impamvu yatanzwe na minisitiri musabyeimana ni uko hazabanza gukorwa ubugenzuzi n'inzego zibishinzwe niba aho umuturage ashaka kongera kubaka inzu ye hatakongera kwibasirwa n'ibiza ku kibazo cy'abacuruzi by'umwihariko bakorera muri mahoko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu musabyeimana jean claude yavuze ko mu gihe cyose hatarakorwa ubugenzuzi bagomba gushaka izindi nzu zo gukoreramo icyo twifuza ko mudufasha namwe ni uko umuntu wari ufite inzu ahantu hari ibibazo nashaka ahandi akorera yihuse yimurireyo ibintu bye noneho ibyo by'amabanki bikomeye birenze ubwo bushobozi bwanyu natwe turabikoranaho namwe tuganire nabo turebe icyo babafasha umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alem kurarinda yavuze ko abaturage bose batuye muri metero icumi uvuye ku mugezi wa sebeya bagomba kwibwiriza kwimuka yibukije ko ibihe by'imvura byegereje yongeraho ko aho kugabanuka izo metero icumi zishobora kwiyongera nyuma y'uko bigaragaye ko n'utuye muri metero ijana uvuye ku mugezi wa sebeya ashobora kugirwaho ingaruka n'ibiza bamwe mu baturage bitabiriye inama bumvikanishije ko ibi byemezo bishobora kuhabera imbogamizi mu buzima bwabo bwa buri munsi nizigamaga amafaranga igihumbi magana atanu ahantu naguze ni aha miliyoni kongera gukorera miliyoni uyu munsi wa none kugira ngo mbone ikibanza ahandi hantu byangora ariko ni ukuvuga ngo nibabasha kuba bahanyimura bazanyereka aho bazantuza gloria tuyishime ishuri ry'amerika i rubavu inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ni aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
bakunze ibijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook umwijiko mingi cy'amakoma ni ingenzi bambaroga
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya mudererwa mudenderwa mudereri
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james abrise abrise ndagukunda cyane
Nonyi Records.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu kugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ryawe